iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni washington dc muri kumwe na oriane tangishaka ndabahaye ikaze mwese kuva niga gucuruza ibirayi niho twacururizaga aho ngaho ku giti cy'inyoni n'iryo ryo mu nzovu nge ntabwo nari ndizi narimenye ejo bari kurivuga aribwo nagiye nkajya kureba fagitire ariko ntabwo nari mazi icyemezo bafashe ntabwo kidushimishije ahubwo ni nko kutwicura ubuza n'ibirayi bwawe dupakiye ntabwo bivamo ibyo bihumbi magana atanu bari kuvuga bati uwo ni umwe mu banyagihugu b'abacuruzi b'ibiraya mu rwanda ari mu marira kubera ibihano bikomeye ubutegetsi buriko burabafatira iyo nkuru hamwe n'iyerekeye uko seni ibiro bijeje gutunganya amatora mu burundi biriko birerekana abazoyihagarira mu ntara z'igihugu mu matora yimirije ku ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hamwe n'iyerekeye amasengesho azomara iminsi itandatu mu ntara ya kayanza akaba yateguwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye kaze mwese reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
urakoze oriyana tuyahere muri liberiya abanyaliberiya barindiranye igishika kumenya izina ry'ugiye kuzobarongora inyuma y'igice kigira kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi wa kabiri ibikorwa byo guharura amajwi hagati ya george weya yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru rurangiranywa hamwe na joseph boakayi icegera cy'umukuru w'igihugu byatanguye ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri ni nyuma y'amatora rero yashimwe n'indorerezi mvamakungu zariko zirayakurikirana aho zivuga ko yagenze neza goodluck jonathan yahoze arongoye nigeria akaba arongoye umurwi w'indorerezi warungiswe n'ikigo national democratic institute gifite icyicaro hano muri leta z'ubumwe za amerika yavuze ko mu gihe byogenda neza gushika ku musozo yoba ibaye intsinzi ikomeye kuri liberiya no ku mugabane wa afurika izina ry'uzotsindira ayo matora rero ari nawe azosubirira ellen johnson sirilife umukenyezi rudende atwara igihugu muri afurika rizomenyekana mu minsi iri imbere ubwato bubiri bwararokoye mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri abimukira amajana abiri na mirongo ibiri na batanu bari mu bundi bwato butatu bwari mu ibahari mediterane ku ruhande rw'igihugu cya libiya ibyo byashyikirijwe n'abasirikare b'ubutaliyano bacungera inkengera z'amazi ikimenyeshamakuru la repubulika cyandikira mu butaliyano cyatangaje ko abimukira baca muri libiya bagabanutse n'aho biruko kubera ibihe by'imbeho nyinshi umugabane wa buraya urimwo muri iki gihe ivyo bikorwa byo gutabara abimukira byabaye hatari bwahera iminsi ibiri umwungere wa ekleziya katolika papa francisco ateye akamo abo bose berwa n'ico kibazo kwitwararika abimukira birukanywa mu bihugu vyabo aharangwa ubutegetsi yise ko burajwe ishinga no gusesa amaraso y'abanyagihugu ataco bazira muri afurika kandi abantu cumi na batanu baranyonzwe bamanitswe ku mugozi mu mabohero abiri atandukanye y'i kayiro ku murwa mukuru wa misiri sentare zabaciriye urubanza rwo gufa kubera ibitero bagavye ku basirikare b'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kigobe ca sinayi ni ubwa kabiri mu myaka itatu misiri inyonze abo yita intagondwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yamanitse batandatu mu myaka rero iheze intagondwa zirimo abayoboke b'umuhari wa leta ya kisilamu zahitanye abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile batari bake muri ako karere ka sinayi mu kwezi guheze inyuma y'igitero caguyemwo abanyagihugu barenga amajana atatu mu misigiti perezida abdel fatah al sisi yaciye aha igisirikare amategeko akaze yo guhasha izo ntagondwa leta z'ubumwe za amerika zafatiye ibihano abategetsi babiri b'abanyakoreya ya ruguru mu ruhara bagize muri porogaramu ya misile muri icyo gihugu ubushikiranganji bw'ikiga cya leta bwaha muri leta z'ubumwe za amerika buvuga ko kim jong sik hamwe na ri pyong chol bagize uruhara rukomeye mu mugambi w'ibirwanisho vya nucleaire ya korea ya ruguru ibi bihano kuri abo bategetsi bije inyuma y'ibindi inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yafatiye korea ya ruguru ku munsi wa gatanu bigerera bigere- bigerera ibihano bigerera urugero ibidandazwa by'ibitoro icyo gihugu gitegerezwa kugurira mu mahanga hambavu y'ivyo bihano uburusiya butangaza ko umushikiranganji wabwo ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrove yabwiye mugenzi we wa leta z'ubumwe za amerika kuri uyu wa kabiri ko imvugo y'iterabwoba ya leta z'ubumwe za amerika ariyo yatumye haba icuka kibi muri ako karere imihari yitwaje ibirwanisho hamwe n'imirwi ya politiki irwanya ubutegetsi muri siriya barahakana ko batazokwitaba ibiganiro by'amahoro birongowe n'uburusiya bagiriza ko bwananiwe no kugondoza perezida bashar al assad ngo ahagarike intambara mu matangazo imihari mirongo ine irwanya ubutegetsi muri siriya yashikirije ejo ku munsi wa kabiri bavuga ko ibiganiro by'amahoro bitekanijwe mu ndwiza bizoba bigamije gutesha agaciro ibyari bisanzwe birongoye na oni kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abo barwanya ubutegetsi muri siriya bagiriza uburusiya kuba bwarabasabye ko batosubira gusaba ko perezida bashar al assad wa siriya ava ku butegetsi ibyo biganiro rero byari byatumye ko ku matariki ya mirongo ibiri n'icyenda na mirongo itatu y'uku kwezi kwa mbere tugiye gutangura mu gisagara ca soshi mu gihugu c'uburusiya
urakoze aloyizi bigirimana ku makuru udushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu burundi seni ejo ku munsi wa kabiri yatanguye kwerekana abazoyihagarira mu ntara z'igihugu ico gikorwa catunganirijwe mu ntara za makamba na rutana ni mu rwego rwo kwitegurira amatora ku ibwirizwa shingiro akaba azoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ukurikira mugenzi wacu christine munezero yarabikurikiranye tumutega amatwi inyuma y'indwi bimenyesheje ko iki gikorwa kigiye gutangura intumwa y'umugwi wigenga ujejwe amatora seni yagendeye intara za makamba na rutana kugira yerekane abagomwe ngo baserukire uyu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'intara nta bibazo byinshi byabajijwe komiseri prosper ntawugwamiye ajeje kumenyesha amakuru umugwi seni ariko amakenga yo ntiyarabuze na cane cane mu banyepolitike badashigikiye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu gihe leta y'u Burundi ije yatanguje igikorwa co gusigura impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro umushingamateka Renova Nduwumwami yatowe kugurunani amizero y'abarundi mu ntara ya Makamba afise impungenge ariko ko atazoronka uburenganzira bwo kwigisha abarundi co kimwe nuko abaserukira leta y'u Burundi bariko barigisha izo mpinyanyuro icyo tubona gusa kizaba kitoroha ni uko nka twebwe tuvuga tuti ntitwemera ko rihinduka dushobora gutora oya kumbure tuzoronka uburenganzira bwo kubwira abacu kubigisha oya kuzotora oya tuzosaba abajejwe intwaro nk'uko bemeye kubicisha muri referandumu y'uko boduha uburenganzira abashaka ku- kuzo kwigisha abantu gutora oya nawe aronka uburenganzira bwo kwigisha nimba reyerema bashaka ko iba demokarasi ubwigenge bwo gutora nibo kwigisha abonye gutora ego kandi abashaka gutora oya nabo bariho Prosper Ntawugwamiye yongera amenyesha ko abagabo n'abakenyezi munani batowe kuri buri ntara bagomwe n'umugwi seni mu mazina yarungitswe n'imigambwe amashirahamwe n'amashengero kiretse Ecclesia Katolika.
ishengero katolika yari yaserukiwe na musenyeri mukuru diyoseze nkuru ya bujumbura mugabo mu nyuma baratwandikira hatwandikiye umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika uw'imuyinga tubwira yuko kubera himirije noweli ico gihe hari himirije noweli n'ibikorwa byinshi by'ubutumwa baca batubwira ati vyoba bibagora ko baronka abapatiri bayidufasha ko twari twabwiwe ko vyihuta baratumenyesheje ko badashoboye kwifatikanya natwe muri ubwo bubanza Ishavu n'umubabaro vyaboneka ku maso ya Jean Richard Niyimenya umukuru w'ishirahamwe ry'abatwa mu ntara ya Rutana aho n'igihe yari karumva amazina y'abatowe n'amamuko yabo kubwiwe ngo umutwa nta kibanza yahawe muri iyo migwi izotegura amatora mu ntara ego mbanje gushima kuri kino gikorwa gikoretse cyo kudushikiriza abagiye kurongora sepi mu ntara mugabo maze kuraba no kumva ukuntu byagiye biravugwa e, nitegereje uruhara rw'abatwa nta rurimwo N- eh, none abatwa bobo mubashyira mu ruhande urwahe aho umugwi seni ukaba wisunze ibice mirongo itandatu ku ijana by'abahutu ibice mirongo ine ku ijana by'abatutsi hamwe n'imiburiburi ibice mirongo itatu by'abakenyezi mu nyishu ngufi ngufi komiseri ntagwamiye yashikirije ko naho hari abadashima ko bataserukiwe abo umugwi seni watoye ku rwego rw'intara utarota ubahindura ntibikunda yongeye kandi aramenyesha ko amatora y'ibwirizwa shingiro atazotunganywa mu makambi y'impunzi z'abarundi abarundi bazo nibataha bazokwitaba amatora hama bafise uburenganzira bwo gutora ego canke oya mugabo kampanye yego na oya ntirashika muzoshobora kubasanga mu makamba aho bari mu bisanzwe umuntu ari mu ikamba aba yatakaje ubwenegihugu ahubwo nibatahe Izo ntara za Makamba na Rutana kumwe n'intara ya Muramvya zibaye mu za mbere umugwi sena ushikirije abagiye kuwuserukira bikaba bitegekanijwe ko intara zose zizoba zamenyeshejwe abatowe ngo baje mu migwi sepi imbere y'uko uyu mwaka urangira mu bumanuko bw'u Burundi Chrissy Munezero ku bw'ijwi rya Amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
umuryango w'umukuru w'igihugu petero nkurunziza warayibuguriye mu ntara ya kayanza amasengesho agiye kumara iminsi itandatu yo gushimira imana perezida nkurunziza yavuze ko abarundi bashitse ku ntsinzi kuko ari mu ba mbere ku isi bahanganye na byinshi ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze tuje kugushima kubw'ibyo wakoze uyu mwaka pasitori denise nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko arasengera iminsi itandatu y'amasengesho ni amasengesho yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza perezida nkurunziza yavuze igituma umuryango wiwe watunganije ayo masengesho icyo gutuma twihebura byari byinshi cyane ariko dukomere amashimane yacu badushoboje kwihangana tuyikomere amashyi menshi cyane kwihangana ushobora ku ntsinzi kuba dusohozanya umwaka igihugu cyacu uburundi cyari gihagaze kiri amahoro kiri umutekano tujya kuri kivi imirima yacu imirima yacu imeze neza ibitungo byacu bimeze neza bihawe kwihangana urumva ko ari ubutumwa bw'abihanganye rirya jambo ry'abihanganye ndazi neza ko abarundi ku isi uno mwaka baza mu ba mbere bihanganye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ibitangaza byinshi bizokoreka ariko imbere yo gushyikiriza bimwe mu byitezwe mu bitangaza yabanje gusaba umwe mu bateguye ayo masengesho gushyikiriza ijambo ry'imana shimikiro nzokwereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wava mu gihugu cya egiputa amahanga azobibona amaramare naho ubushobozi bwayo bwari bwinshi bifate ku munwa amatwi yabo azibe bazorigata umukungugu nk'inzoka basokoroke mu binyegero byabo nk'ibyikwega hasi bahinde agashitsi bazoza ku mpera y'imana yacu batinya bafise ubwoba yisunze iryo jambo ry'imana yavuze ibitangaza uburundi bwiteze ku mahanga ubuze ikigo ku mahanga ntabise kumeze nyinshi cyane ntizisumba imana yavuze ubumaramare iyo ni imana bivuze yavuze kwigata umukungugu yavuze kuziba amatwi yavuze kujya mu binyegero yavuze kuva mu binyegero no guhinda agashitsi n'ubwoba yavuze ibitangaza utwumiza hamwe abantu bifata ku munwa amahanga ayifata ku munwa ariko kandi nifuza no kugarukana abantu bayo kuri yo n'amahanga kuyagarukana kuri yo muri uyu mwitwarariko wa rurema umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashima ko n'abansi b'u Burundi n'abarundi batibagirwa ubutatu bwanyu urwacu burimo idemesho iva ku mana idemesho ku barundi no ku gihugu harimo umugisha n'umuhezanyiro w'imana harimo umwitwarariko imana yerekana ko ifitiye abantu banyu n'abarundi barimo muri iryo jambo kandi twaronse uko imana twitwararitse niko yitwararitse n'abansi bacu irabitwararitse amasengesho yatanguye kuri uwa kabiri yuguruwe n'urugendo rw'abategetsi imbere yabo umukuru w'igihugu n'urugendo rwakozwe imbere y'abanyagihugu ibitari bimenyerewe kuko abanyagihugu aribo bahora bakora urugendo imbere y'abategetsi muri iyo minsi itandatu y'amasengesho hazobamwo n'inyigisho ku ndongozi n'urwaruka ku munsi wo gusozera ayo masengesho niho hazoba gushinga intahe ku bitangaza n'ivyiza bizoba vyayavuyemwo nk'uko umukuru w'igihugu perezida nkurunziza yabimenyesheje mu kayanza mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru tuve mu burundi tuje mu rwanda abacuruzi b'ibiraya babandanya kurira kubera ibihano bikomeye ubutegetsi buriko burabafatira ubutegetsi bubagiriza ko bariko baragurisha ibiraya mu buryo butemewe n'amategeko ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ibihumbi magana atanu kunja ku modoka nayo ubwayo ntayarimo ni ukutwica urubozo ahubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntabwo bikibaho abantu bakirengana gutya ayo marira ni ay'umwe mu bacuruzi b'ibirayi nyuma y'aho ubutegetsi bufatiye icyemezo cyo kubahanisha amande y'ibihumbi magana atanu by'amafaranga buri umwe kuri uyu wa mbere bazira ko batanyujije ibirayi byabo mu isoko rya nzove hateganijwe ngo babahe ibyangombwa baravuga ko bari bamenyereye kubinyuza ku giti cy'inyoni mu mujyi wa kigali umwari clementine kitegetse yabwiye ijwi rya amerika ko amabwiriza ubutegetsi bubashinja kwica abatayamenyeshejwe isoko ryabaga hari ku giti cy'inyoni niho twese twari tuzi kuva niga gucuruza ibirayi niho twacururizaga aho ngaho ku giti cy'inyoni n'iryo ryo mu nzovu nge ntabwo nari ndizi narimenye ejo bari kurivuga aribwo nagiye nkajya kureba fagitire ariko ntabwo nari mazi abacuruza ibirayi barabikura mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u rwanda babyerekeza mu bindi bice by'igihugu cyane mu mujyi wa kigali kuri uyu wa mbere nibwo igipolisi cyahagaritse imodoka cumi n'eshanu z'ibirayi kugeza n'ubu ziracyafungiye kuri sitasiyo ya polisi nyarugenge ni ikibazo cyahuruje inzego z'ubutegetsi bwite za leta n'izishinzwe umutekano cyakunze kurangwamo inama zabereye mu muhezo nyuma y'izo nama minisiteri y'inganda n'ubucuruzi yafashe umwanzuro wo guhanisha buri mucuruzi ibihumbi magana atanu by'amafaranga ibashinja kwigomeka ku byemezo bya leta bwana vincent munyeshyaka ategeka iyo minisiteri aba twafashe ni abarimo kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abaturage bose bahagarariwe nk'uko nabivuze hari inama yahuje abahinzi b'ibirayi ihuza amakusanyirizo ihuza abacuruzi baba bo mu ntara na hano muri kigali ku buryo rero abangaba turimo guhana ni abarimo kugenda bigomeka ku mikorere yo kugira ngo bigende neza abaciwe ibyo bihano ariko bo barasanga bikabije bati n'iyica rubozo icyemezo bafashe ntabwo kidushimishije ahubwo ni nko kutwica urubozo n'ibirayi bwabe dupakiye ntabwo bivamo ibyo bihumbi magana atanu bari kuvuga baduca barengeje no kutwica uyu ejo ku cyumweru twari twagurishije mu isoko nta niryo twari tugiyemo baduhagarikaga tutaragera no mu isoko byandenze gufata amafaranga wenda ndi urubyiruko ndi kwitera imbere nayo nari maze kubona barayajyana ibihumbi magana atanu kunja ku modoka nayo ubwayo ntayarimo ni ukutwica urubozo ahubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntabwo bikibaho abantu bakirengana gutya ntabwo tubyemera umwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone yavuze ko muri rusange uko umuhinzi abayeho bitamuha ubwisanzure umuturage yakuye ibirayi abishyira mu modoka ajya mu soko uko yapakiye niko n'abandi bapakiye ararangije baramufasha baramufunze agapakira ibintu bitagira igiciro ese ubu ngubu inka yawe uyijyanye ku isoko wayiha igiciro utarabona umukiriya mukifuza ko byagenda bite twaba twifuza ko baduha uburenganzira ku bintu byacu twahinze ni ukuvuga ngo umuturage nta burenganzira na buke afite ku bihingwa bye no ku byo akora ntabwo yemeje ko ibirayi bye byarangije kumuhombera arasobanura nezira nk'ubu ngubu nanjye imodoka yanjye yafunzwe ejo uyu munsi yiriweyo igiye kurarayo ni ukuvuga ngo ibirayi ipakiye igihe cyose nzajya kuyikuriramo ni ugusaba ikimoteri cyo kubimenamo icyo ntabwo ari igihombo navuga umuturage ari kuzamuka cyangwa ari gusubira hasi ikindi gihombo imodoka iraparika kandi leta yo iri kubara imisoro amasiranse ari kubara ibiki cyose iri kubara imodoka iparika uyu nawe wemeza ko yari yarashoye imari iciriritse mu birayi nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo ku rubyiruko ati ubwo ni ukuba utazayabona bizaguma hariya babikoresha icyo bashaka nta kindi kintu twakora cyangwa se nyiri imodoka we naya kugira ngo agomboze imodoka ye yemera yatange ubwo urumva ngewe mucuruzi nta kintu nzaba nkigikurikiranaho azafata wenda bya biragenda bigurishe wenda apfe gutohozamo make kuyo yatanze ubundi agumane imodoka ye twebwe ubwo birarangiye nta kundi aba bacuruzi bararira yo kwarika kubera icyo bita amananiza batazi icyo ashingiyeho mu gihe n'umuhinzi w'ibirayi muri rusange amarira ari yose ku muhinzi w'ibirayi mu turere twa musanze na burera mu majyaruguru y'u rwanda mu cyumweru gishize ikiro cy'ibirayi cyaranguraga amafaranga mirongo irindwi n'atanu kandi ni ihame ko agomba kubigurishiriza mu makoperative y'abahinzi koperative z'abahinzi nazo zishyiriraho ibiciro ziranguza abacuruzi ku buryo ibirayi mu mujyi wa kigali biri kuri magana abiri mirongo itanu kugeza ubu umuhinzi arakomeza gutakamba ko asa n'ukorera abacuruzi arafatira ku mvune ahura nazo ahinga ibirayi imbuto y'ibirayi ikiro kitajya munsi y'amafaranga magana ane inyongeramusaruro ashyiramo nabwo abanje kwaka inguzanyo mu bigo by'imari n'ibindi hari impungenge ko amabanki ashobora kuzateza utwabo mucyamundara nibananirwa kwishyura duhomba kuko kubera kuko umusaruro dusaruye tutabonamo inyungu natwe ngo tubone icyadufasha ahubwo tukagwamo ahubwo umucuruzi akaba ariwe wunguka n'amafaranga ya banki twayafashemo tugira ngo tuzishyura mu birayi twahinze ariko kuva ubu twananiwe kwishyura za banki kubera igiciro cy'ibirayi bagushije tukananirwa kwishyura za banki gica igihombo rero aho tugiye gupfira abadutabara badutabara asigaye umuhinzi ntakagira agaciro igihombo dufite nta nubwo twakikuramo kandi na leta idufunze yatumara amabanki adufunze yatumara rwose ni nk'aho leta yazaguruka ikadufasha ubu twahuye n'ibibazo bikomeye ubu nta muntu utarashyize umurimo ku isoko kugira ngo agurishe yishyure amafaranga ya banki kandi ntabwo tuzabona n'abatugurira byumvikana ko hagikeneye ingamba zinoze ziganisha ku gukemura iki kibazo akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize rimwe mu jambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kuba imukira isinzi b'abanyafurika n'impunzi bahunga uruhagarara n'ubwicanyi hamwe n'ubukene mu bihugu bitari bike vyo muri afurika bagatera bagana mu karere k'iburaya mu ntumbero yo kurondera ubuzima bwiza inzira bakunda gufata mu karere ko muri afurika mu buraruko ibacisha mu gihugu ca libiya baragwa mu mitego y'imigwi y'inkozi z'ikibi irondera kubakoresha ubunyamaswa bw'iyo migwi ntibugira aho bwarukira abafasoni n'abigeme barafatwa ku nguvu baracugwa bufuni na buhoro iyo migwi irabakuramo ibihimba by'umubiri byo kugurisha ikongera ikabagira abacakara ibyo bitangazwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ikibazo cy'abimukira mu gihugu cya libiya cyarasubiye gukurikiranirwa hafi n'amakungu inyuma y'amasanamu aherutse kwerekanwa na televiziyo cnn y'abimukira b'abanyafurika bariko baragurishwa nk'abacakara mu bibanza bitamenyekanye mu gihugu cya libiya bivugwa ko bamwe mu bimukira bagurishijwe amajana abiri y'amadolari y'abanyamerika abimukira bagerageza kuja mu karere k'iburaya baragerambirwa n'imigwi y'inkozi z'ikibirondera kubagurisha kubacura bufuni na buhoro hamwe n'ayandi mabi mu gihe bagerageza kurengana mu bihugu vyo mu karere ko muri afurika mu buraruko bariko barondera gushika mu karere k'iburaya kenshi baba bafitiye amadeni menshi imigwi iba yabarihishije amafaranga menshi mu kubemerera ko izo binjiza mu karere k'iburaya bamwe mu bimukira iyo migwi iba itwaye barafatwa ku nguvu canke bakagirwa bacakara mu gihe baba bariko barengana bagana akarere k'iburaya leta y'igihugu ca libiya yaratanguje itohoza ku vyagirizo vyo kugurisha abantu ikaba yemeye gushira imbere y'intahe abagira ubwo budandaji leta zunze ubumwe za amerika zirashigikiye zivuye inyuma utwo twigora zibona leta ya libiya ko ifise uruhara rukomeye cyane mu gukorana nazo mu gikorwa cyo kurwanya gucuruza abantu leta zunze ubumwe za amerika zibandanya gutanga intererano igenewe imigambi ijejwe gufasha mu bintu bikenewe n'impunzi abimukira n'abantu bapfungiwe muri libiya amerika irarwanya urucuruzwa rw'abantu mu gushimikira ku vyerekeye gushira imbere y'intahe abagira urucuruzwa nk'ubwo gukingira abageramirwa n'ubwo rucuruzwa hamwe no gufata ingingo zotuma urwo rucuruzwa rutaba amerika iratanga amafaranga agenewe ubushakashatsi bwo kumenya neza isano hagati y'abantu bari mu bice birimwo intambara n'ukuntu bageramirwa kurusha abandi n'urudandazwa rw'abantu ibyo birafasha mu gikorwa cyo gutuma icyaha nk'icyo kitaba leta zunze ubumwe za amerika zirondera gukingira abageramirwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi mu kumenya ibice birimwo ibibazo baba barimwo hamwe no kubafasha amerika yiyemeje gutuma abakora ububisha nk'ubwo babibazwa niki hale aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu avuga ko bikenewe cyane ko batohoza bakongera bagakurikirana abacuruza abantu amenyesha ko bazobandanya gukorana n'urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi hamwe n'amareta y'ibihugu bakorana kugira bahagarike ubwo bubisha butyoza bikomeye agateka ka muntu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ubu naho n'umwanya tubashikiriza ca kiganiro mukunda amerikana cerekeye ivyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo mugitegurirwa kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza abaturage benshi ba leta zunze ubumwe za amerika muri iyi minsi barimo barizihiza iminsi mikuru y'impera n'intangiriro z'umwaka cyane cyane noheli ku bakristu abatari abakristu burya rero nabo bafite iminsi mikuru yabo y'idini bahimbaza mu bihe bitandukanye by'umwaka hanuka ku bayahudi kwanza ku birabura maulida isabukuru y'ivuka ry'uwo bita intumwa y'imana muhammad ku bayisilamu vesake ku babudisite cyangwa diwali ku bahinduyisite ni ingero zimwe na zimwe gusa ariko rero burya nanone hari n'abandi bantu benshi batemera amadini n'abatemera imana nabo bishyiriyeho umunsi mukuru wabo hano muri leta zunze ubumwe za amerika bawise human light bishatse nko kuvuga urumuri rw'abantu bawuhimbaza ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa cumi na kabiri abawushinze bavuga ko batagamije kurwanya cyangwa gusebya amadini n'iminsi mikuru yayo bemeza ko kugira ubumuntu kugira ibambe kugira ubunyagasani bidakeneye ko uba wemera idini runaka cyangwa ngo ube wemera imana patrick karuci ni icyegera cy'umukuru wa komite ya human right asobanura ko uyu munsi wabo ugamije kwizihiza no kwamamaza amahame mazima ya kamere muntu arimo amahoro no kubaka isi nziza abantu bose bafatanije koruci arakomeza ati guhimbaza human right ntibikurikiza imyemerere nk'uko wayitojwe wayirezwemo umuntu afite inema zo kwihitiramo ni n'inshingano umuntu niwe wihera intumbero ubuzima bwe si ngombwa kuguma mu byo dusoma mu bitabo bisanzwe by'amadini abashinze umunsi mukuru human right ni ukuvuga rero bariya batemera amadini batemera n'imana bawijihije bwa mbere mu bihumbi bibiri na rimwe muri leta ya new jersey mu burasirazuba bw'igihugu muri iki gihe bamaze kugaba amashami muri leta byibura mirongo itatu n'eshanu muri mirongo itanu zigize igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ndetse no muri canada no mu bwongereza icyegeranyo cyakozwe n'ikigo cyitwa Pew Research Center mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu cyerekana ko abatemera amadini n'abatemera imana muri leta zunze ubumwe za amerika icyo gihe barengaga miliyoni mirongo ine ni ukuvuga byibura abaturage makumyabiri na batandatu ku ijana abo rero batemera amadini batemera n'imana bari abera ni ukuvuga abazungu kandi mirongo ine na batatu ku ijana muri bo ni ukuvuga hafi umwe kuri babiri ni abafite impamyabumenyi za kaminuza nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
aho ni naho duhereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye mwakoze kudutega amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye na fasirige biyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.